iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki mirongo ine zine y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkundikije niba bitakorwaga neza ubu nibyo tuza kuganira ahangaha uburyo byakorwa neza bashobora kwicara bakavuga bati ariko mwaduteye ingabo mu bitugu aho ngaho turaza kuba turi tayari
uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi mu rwanda general joseph nzabamwita inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere amakuru avugwa hirya no hino ku isi ishyirahamwe human rights watch rifite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika ryatangaje ko abategetsi bo mu rwanda bapfunze mu buryo butekubiri n'amategeko abantu bari mu rwi abatishoboye mu rwanda iryo shyirahamwe rivuga ko abo bantu bafungiwe mu kigo kitazwi ku mugaragaro kiri ku murwa mukuru kigali ishyirahamwe human rights watch ryasohoye iyo raporo uyu munsi ku wa kane rikaba rivuga ko hari abantu bakoranyirijwe muri icyo kigo cyitwa gikondo transit center cyari gifise izina kwa kabuga hagati y'umwaka bibiri na cumi na rimwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyirahamwe human rights watch rivuga ko ryabajije abantu mirongo itanu n'indwi bahora bapfunzwe hamwe n'imiryango yabo rivuga ko ryasanze abategetsi bo mu rwanda bapfunze abo bantu bari mu mirwi y'indaya abadandaza bo mu ibarabara bambaye ibobo abantu batagira aho bakika umusaya hamwe n'abantu bagirizwa ibyaha bito bito ibyo ngo babikoze kugira ngo bakure abo bantu badakenewe mu mabarabara iyo raporo ivuga kandi ko gushika mu mwaka wa bibiri na cumi na kane abana bo mu ibarabara baguma bapfungwa iyo raporo ivuga ko muri icyo kigo abantu bapfungwa bataburanishijwe kandi bapfunzwe mu buryo buteye impuhwe ngo barakubitwa atampamvu bakongera bagahabwa n'ibindi bihano mu minsi itari mike maze ivyo bikamara ivyo bihano bikamara amezi n'amezi iyo raporo iratera kamo abategetsi b'u rwanda kabasaba kugara icyo kigo buno nyene hamwe no kurekura izo mbohe keretse mu gihe izo mbohe zosambishwa zikagirwa n'ibyaha perezida w'igihugu cy'uburusiya vladimir putin azobonana uh, na perezida w'igihugu cya amerika uh, obama barack obama ku munsi wa mbere i new york iyi nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa perezidanse y'uburusiya dimitri peskov uyu munsi kuwa kane umushyirantare peskov yabwiye amenyeshamakuru ari mu ntara rostov mu gihugu cy'uburusiya ko perezida putin azobonana n'umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe hanyuma agacabonana na perezida barack obama ku munsi wa mbere abo bakuru b'ibihugu uko ari batatu bari mu bakuru b'ibihugu bakoraniye mu gisagara cya new york muri iki gihe mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu umushikiranganji putin kandi azoshikiriza ijambo ishyirahamwe mpuzamakungu ku munsi wa mbere perezida obama hamwe na perezida putin baheruka kubonana mu kwezi kwa cumi na rimwe igihe cy'inama nkuru y'abakuru b'ibihugu biri mu ishyirahamwe ryo mu ntara ya aziya na pacifique rijejwe ubutunzi umutegetsi wo muri leta ya perezida barack obama atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko iyo nama yasabwe na perezida putin papa francisco yasabye abagize kongere y'amerika n'abanyamerika gushyira ku ruhande ibibatandukanya no gukorera hamwe bashyira imbere ubuvandimwe buhahuza abantu umuyobozi wa kiliziya katolika papa wa mbere ashikirije ijambo kongere y'amerika yateranye yari yateranye yose yakiriwe neza mu minota mirongo itanu yose yamaze ashikiriza ijambo ku bagize kongere ijambo yatangarije mu ngoro kongere y'amerika ikoraniyemo bose yatangajwe mu gihugu cyose no mu mahanga kandi n'abantu ihumbi bari mu rubuga ruri hanze ya kongere ikaba ari mu bindi bintu atari kongere bashoboye gukurikirana iryo jambo kuri televiziyo dutega amatwi mugenzi wacu Etienne Karekezi yabikurikiranye byari mu gitondo cyo kuri uyu wa kane papa francisco yasabye abagize kongere y'amerika n'abanyamerika gushyira ku ruhande ibibatandukanya bagakorera hamwe bashyira imbere ubuvandimwe buhuza abantu umuyobozi wa kiliziya gatolika papa wa mbere ugejeje ijambo kuri kongere y'amerika yateranye yose yakiriwe neza mu minota mirongo itanu yose yamaze ageze ijambo ku bagize kongere ijambo yatangarije mu ngoro ya kongere y'amerika ikoreramo ryatangajwe mu gihugu cyose no mu mahanga kandi n'abantu ibihumbi bari mu rubuga ruri hanze ya kongere baribonaga kuri televiziyo nini cyane zari zahazamuwe mu ijwi rituje ariko ritomoye papa francisco yibukije abagize kongere y'amerika inshingano zabo agira ati You are one responsibility as members of Congress is to enable this country by your legislative activity to grow as nation. You are inshingano the yanyu bwite face nk'abagize of its kongere people.
yongeyeho They are ati representatives.
ni ugutuma iki gihugu bishingiye ku mategeko mutora gitera imbere nk'igihugu nyirizina kurengera no kwita ku cyubahiro cy'abaturanyi banyu mukora ibishoboka byose kandi muharanira ikibahuza nk'abantu iyi niyo nshingano yanyu niyo ntego ya politiki aho ikorwa For hose this is the chief aim of all politics.
papa francisco kandi yavuze no kuri bimwe mu bibazo bitavugwaho rumwe haba ku isi no muri amerika ibyo birimo ingorane impunzi zo mu burasirazuba bw'agati zihura nabyo gukorera hamwe kugira ngo ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe kibonerwe umuti urambye ndetse n'ikibazo cy'umuco wo kwireba cyane no gukunda ibintu kurusha abantu ku buryo bukabije umuco uranga bamwe mu batuye isi muri iki gihe nyuma y'ijambo ku bagize kongere y'amerika papa francisco yagiye inyuma gato y'inzu kongere y'amerika ikoreramo asuhuza imbaga y'abantu yari yaje kumureba nyuma yaho yafashe imodoka agendamo ni fiyati ikorerwa mu butaliyane ntoya cyane yanakoresheje akigera hano i washington akomeza urugendo aho abantu bari bateraniye ari benshi ni hafi y'ubusitani buri hagati y'inzu kongere y'amerika ikoreramo ni capitol n'inzu ya perezidanse y'amerika ni hano kandi inyuma gato y'aho radiyo ijwi ry'amerika ikorera
urakoze etienne muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika abantu bacanye ko gushikaho abashika amajana indwi na cumi n'indwi bapfa mu gisagara gitagatifu ca meke mu gihugu ca arabi saudite mu gihe abandi barenga amajana umunani bakomeretse abategetsi bo mu gihugu ca arabi saudite bavuga ko iryo sanganya ryabaye uyu munsi kwa kane igihe abayisilamu bari bagiye gusenga muri uyu musigiti batera amabuye inkingi bavuga ko zirimwo amashitani imbere y'uko ibiro vyo- ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru bita aid al ada bitangura umushikiranji w'igihugu ca arabi saudite ajejwe amagara y'abantu khalid al fali yavuze ko abayisilamu bari bagiye muri urwo rugendo rwo gusenga aribo batumye iyo sanganya riba avuga ko benshi muri bo batakurikije inyigisho hamwe n'impanuro zari zatanzwe iyi ni porogaramu yacu radiyo yacu tuyibashikiriza iyi minsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani ibice bitatu fm no kuri ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese voa radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikibazo cy'umurwi witwaje ibigwanisho fdrr uri mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngo coba kigiye kurangizwa ibi byavugiwe mu nama yahuje abashikiranganje bajejwe ubukungu n'abansi ba kongo n'u rwanda inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asunta kabonye
akari kugera kashobotse niko- nicyo nashaka kugira ngo mbabwire Eh, aba- abavuga ariko bizakorwa ntibyakorwa ntimu- ntimuruhe byakorwa na DRC ubwayo tukayifasha ah, mu bu- buryo tuza kwemeranyaho byakorwa ari ingabo zombi ariko icyo nzi cyo biraza gukorwa n'ibihugu byombi ari nibyo tuza kuganiraho ahangaha niba rero hari ingabo za MONUSCO FIB hakaza noneho u Rwanda na DRC bafatanyije ubwo ndibwira yuko eh, FDLR yashaka baza mutobo hakiri kare kubera yuko mu minsi mike cyane kugira ngo ibyayo ntabwo biza kuba Afande, murakoze neza uyu ni umuvugizi w'ingabo z'u rwanda jenerali nzabamwita joseph ubwo yasobanuriraga itangazamakuru ingamba zigiye gufatwa n'ibihugu byombi repubulika na demokarasi ya kongo n'u rwanda mu rwego rwo kurandura umutwe wa fdr ni mu nama yatangirijwe i kigali ihuje ba minisitiri b'ingabo uwa kongo n'uw'u rwanda umuvugizi w'ingabo z'u rwanda jenerali nzabamwita joseph yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'aho ingabo z'umuryango w'abibumbye zinaniriwe kurangiza ikibazo cya fdr ubu noneho igihe kigeze ngo u rwanda na kongo birangize iki kibazo ibihugu byombi bifatanije niba bitakorwaga neza ubu ni- nibyo tuza kuganira ahangaha uburyo byakorwa neza bashobora kwicara bakavuga bati ariko mwaduteye ingabo mu bitugu aho ngaho turaza kuba turi tayari dushobora kubabwira ati ariko niba mwabarasaga mutya mwarashe hariya kwa mudacumura ko mubona mutahagera inama yo muri uru rwego yaherukaga mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri hari hashize imyaka itatu kuri minisitiri w'ingabo za kongo emengo yimukena yavuze ko ubu ari igihe cyo gutsura umubano minisitiri w'ingabo wa repubulika na demokarasi ya kongo avuga ko ari igihe cyo kwizeza abaturage b'ibihugu byombi amahoro arambye Comme vous le savez, la présente visite nk'uko mubizi uru rugendo rufite intego imwe rukumbi ni ugushimangira ubufatanye dusanganywe no guhumuriza abaturage bacu ko amahoro yagarutse ku ruhande rwacu nta kintu dusabwa usibye gushakisha igisubizo nk'uko abayobozi b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari babyifuza ku bijyanye n'itahuka rya burundu ry'abahoze mu mutwe wa M23 des éléments ex-M23.
usibye ikibazo cy'abarwanyi ba fdr barenga agati ibihumbi bitatu magana atanu bari mu burasirazuba bwa kongo iyi nama iranavuga ku kibazo cy'abahoze ari abarwanyi ba m23 bahungiye mu rwanda mu minsi ishize hari bamwe bari batangiye gusubira mu gihugu cyabo ariko hari abandi barenga magana atandatu bakibarizwa ku butaka bw'u rwanda mu minsi yashize kandi ingabo za leta ya kongo frdc zifatanije n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro muri kongo monisco bafatanije mu bikorwa byo kurwanya fdr gusa nabyo ntacyo byari byaratanze iyi nama yahuje aba baminisitiri b'ingabo uwa kongo n'uw'u rwanda yasabwe n'igihugu cya repubulika na demokarasi ya kongo yanitabiriwe na minisitiri w'umutekano w'u rwanda ndetse na minisitiri wo gucyura impunzi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze yasumta bamwe mu babana n'umugera wa sida mu makambi y'impunzi z'abanyekongo baratera akamu gasaba ko bohabwa imfashanyo irushirije iyi nkuru twateguriwe na eric eh, bagirubusa inkambi ya gihembe icumbikiye impunzi z'abanyekongo irabarura abasaga ijana na makumyabiri babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu mafunguro impunzi zisanzwe zibona ku babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida habaho umwihariko mu rwego rwo kubafasha gufata imiti igabanya ubukana tugera muri iyo nkambi twamenye amakuru ko ingano y'imfashanyo babonaga yagabanutse bamwe muri bo bahitamo kureka iyo miti bavuga ko kuyinywa batariye bihagije irushaho kubagiraho ingaruka kubera kuvugira iki kibazo mu ruhame bitoroshye ababayeho muri ubwo buzima bahisemo kutujyana muri za burende zabo uyu musaza yatangiye ambwira ku mfashanyo babonaga mbere mbere imfashanyo baduhaga ni nk'udusabune utuvuta korogate ubwo rero mu icyo gihe barabifunga ubundi tugafata ibirayi n'ibishyimbo ibi- umuntu agafata ibiro bibiri ibirayi ugafata ibiro bitandatu biza gu- gu- gukucamo baka- ba- tukarenga icyumweru kimwe tu- dufata ku wa kane ku wundi wa kane akaba ariho dufata urumva rero ibyo biro bitandatu ufashe ku wa kane kuzageza ku wundi wa- wa wundi wa kane wa gatatu kubiba bitagihari ubwo n'ifu rero baduhaye asosoma ubwo umuntu afata ibiro bibiri noneho muri bya biro ko ari bibiri ubwo nanone iyo tuyifata buri wa kane buri wa kane ubwo amavuta yo tuyafata inyuma- nyuma y'ukwezi nyuma y'ukwezi ariko mbere hakaba hari imfashanyo bajyaga baduha y'amafaranga kugira ngo tujye tugura nk'uduta noneho amafaranga twaherutse tuyafata aka gatatu gusa umuntu bamuhaga ibihumbi icumi na bya biryo byakunaniye ugashaka nk'akaboga ukagenda ukaga- ukakagura ukakazana ukakarya mu kumenya uko ubufasha buhagaze kuri ubu ku bafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida mu nkambi ya gihembe twakomereje mu yindi burende baduhereza inzirobo y'indagara bakaduhereza ikiro cy'ibishyimbo kimwe bakaduhereza ishu rimwe n'itunda rimwe n'umuneke ni ukuvuga ngo mbere habaga n'ibikoresho none nabyo byarabuze baratubwira ngo ngo ni inkunga zabaye nkeya abasanzwe muri ubu buzima bw'inkambi bafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida baragaruka ku ngaruka bibagiraho iyo bayinyoye batariye bihagije nubwo uyiriye ukayihambiraho ugira isereri kuko uba utagifite imbaraga kubera ko utabona ibiryo ngo wariye ngo uhage iyo utabonye mbese ibiryo bihagije imiti ufata ishobora kukwica kuko iyo uryamye nka nijoro wumva uburirwa uriho bugenda bityo bagasaba ko ubufasha babonaga bwakomeza uko bwahoze nasaba ko ibiryo byongera kugira ngo ya miti nshobore kuyifata icyo twasabaga ni nk'uko badusubiza nk'uko badufashaga ari utwo dufaranga baduhaga n'ibiryo byacu tugafata buri wa kane n'iyo fu bakayitubura bakayiduha nk'uko bayiduhaga mbere n'ubundi n'ayo mavuta bari kuvuga ngo bazajya bayashyira mu ifu nabyo bakabireka urumva ifu abantu b'abasaza tungana dutya dukwiye kunywa ifu ifu irimo amavuta ubuyobozi bwa minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda ntibwemeranya n'abafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida bavuga ko ubufasha babonaga bwagabanutse bikaba intandaro kuri bamwe yo guhagarika imiti bwana david rwanyonga umukozi w'iyi minisiteri ushinzwe inkambi ya gihembe yemeza nta shiti ko bigaragarira muri raporo bafatiraho ubufasha navuga ko atari byo kubera ko nzi ko bitangwa ndetse no muri raporo ndazibona ko bitangwa byaba atari byo bibaye ari byo nakomeza nkakurikirana nkamenya aho mwakorera ayo makuru tuganira na bwana rwisumba uhagarariye impunzi z'abanyekongo ku gihembe we ntabanya na bagenzi be kuko inkunga bafataga yaragabanutse mu buryo abona ko bwagaragarira buri wese dijoro juru bije iragenda igabanyuka ibyo bafataga jisite birumvikana ko byaragabanutse ariko sinumva ko ariyo yaba impamvu yo guhagarika imiti uko biri kose babona dukeya gusa ko mu bigaragara byaragabanutse inkambi y'impunzi z'abanyekongo ku gihembe irabarurirwamo ibihumbi bisaga cumi na bitanu by'impunzi iza mbere zihageze imyaka cumi n'icyenda irashize ariko bagira ubusa ijwi rya amerika ku gihembe mu mpunzi z'abanyekongo
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasohoye iteko rishiraho umurwi w'igihugu utunganya ibiganiro hagati y'abarundi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu tabita mu kamusoni
abagize uwo mugwi bazomara kizovana n'umwanya bazoba bafise ni ukuvuga ko bazora umuntu wese igihe yitaba ibikorwa n'ico amaze atavyitaba agaca asubirizwa kwivana mu mugwi kuba utagishobora kuba muri uwo mugwi kubera ubumuga bw'umubiri canke bwo mu mutwe bikerekanwa n'umuganga kwagirizwa amakosa n'ivya kabiri bitatu vy'abagize uwo mugwi canke gupfa ivyo nivyo bishobora gutuma abari muri uwo mugwi bahindurwa abazoba bagize uwo mugwi bazohembwa bazogira n'izindi nyungu zizogenwa n'irindi tegeko ry'umukuru w'igihugu rizohava risohoka uwo mugwi uzoba ufise igikorwa nyamukuru co gukoresha ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu cose no ku nzego zose mu kubishira mu ngiro uwo mugwi uzokoresha amanama inganda kugira ababikurikirana bashobore guharira ku bibazo vy'imibano bihanze igihugu ibya politike iby'iterambere ibijyanye n'ubutunzi n'umutekano uwo mugwi uzoba ufise ububasha kandi bwo gusuzuma amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro amasezerano yo guhagarika intambara amasezerano y'ubumwe n'ibindi bamaze kuronka icegeranyo cy'ibiganiro byakozwe mu gihugu cyose no ku nzego zose uwo mugwi uzoca ushikiriza ibyo wapfunditse ku banyepolitike mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'amashengero uwo mugwi uzoba ugizwe n'abantu cumi na batanu bazoshigwaho ni itegeko ry'umukuru w'igihugu hisunzwe ibisabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi abaserukira amadini batatu abaserukira imigambwe n'abanyepolitike bari mu nama nshingamateka batatu abaserukira imigambwe itari mu nama nshingamateka babiri babiri baserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike umutwa umwe uwuserukira igisirikare umwe n'umwe aserukira igipolisi n'umwe aserukira ubutungane hace haba n'uwuserukira urwaruka abo bantu cumi na batanu bategerezwa kuba ari abarundi bubahiriza amategeko y'igihugu bafise ububasha bwo kudahengama mu gukora ico gikorwa atavyaha bagira mu gihugu no ku isi yose kuba ari abantu bafise ubutungane muri bo bwo kunywanisha abarundi ikiringo cawo giheze uwo mugwi uzoshikiriza icegeranyo umukuru w'igihugu bace bahigupi inama nshingamateka na nkenguzamateka uwo mugwi uzoba ufise ibiro nshingwabikorwa amahera uzokoresha azova mu mahera y'igihugu muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu handitse ko mu kurishiraho hisunzwe ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko uburundi bwagiye bushira kw'igikumu harimo n'itegeko nimero imwe ubusa mirongo ibiri na kabiri ryo kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu riha ubudahangagwa abanyepolitike bari hanze bakurikiranwa n'ubutungane ntawuzi niba na bamwe bavuga ko bagize urunani senared bazoshobora kuja muri uwo mugwi ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika urakoze tabita haraheze amezi ashika icenda mu Burundi hashinzwe umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi ariko gushika ubu uyu murwi nturatangura ibikorwa vyo gushakashaka kwerekeye ukuri eka no kumviriza ivyabona mugenzi wacu Edi Rwema ari ibujumbura muri iki gihe yaganiriye n'umuyobozi w'iyo komisiyo akaba dufitiye inkuru ikurikira
nk'uko tubikesha umuyobozi w'iyo komisiyo musenyeri jean louis nahimana wo mu idini katurika akaba kandi yungirije musenyeri mukuru wa diyosezi ya bujumbura bimwe mu bikorwa by'ingenzi iyo komisiyo izaba ishinzwe harimo gushakisha ukuri no gukora iperereza ku mateka yaranze uburundi kuva bubonye ubwigenge kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani gushyira ahagaragara amahano yabaye mu gihugu kumenya abantu bahitanywe n'intambara zabaye mu gihugu no kumenya abagize uruhare muri ubwo bwicanyi kuri musenyeri nahimana aya mezi icyenda ashize bayarangije bategura ibizakenerwa kugira ngo umurimo wabo bazawusohoze neza kandi banasuye bimwe mu bihugu byanyuze mu bibazo nk'ibyabaye mu burundi muri aya mezi icyenda rero imbere y'uko dutangurira amatohoza twabanje guhitamo kubanza kugendera ibihugu byadutanze imbere bafise icyo botwungura muri ibyo bihugu rero mbere ntituranaheza hari ibihugu bitari bike hariho nk'igihugu kibanyi cy'u rwanda aha hariho afurika y'epfo hari igihugu cyo muri togo ni ibihugu navuga nti n'abateguye itegeko rishyiraho bagendeye bahereye ngaha mu rwanda twebwe rero twabanje gutegura izo ngendo atari ugutembera kugira ahubwo tugende kwiga twicare batubwire intambamyi zirimo batubwire imitego babonye baguyemo kugira ngo twe ntituze tuyigwemo iruhande y'ibyo twabanje gushyiraho n'itegeko tuzokwisunga bita reglement d'ordre interieur aya mezi icyenda rero navuga ntiyabaye amezi yo kwiga amezi yo gushyiraho inzego gushinga amategeko tuzokwisunga kugira ngo nitwatangura ibikorwa nyezina tuzobitangure tubona ibintu cyo kimwe n'inka duteza kurangura icyo gikorwa iyo murebye se mubona n'iryari abanyagihugu bazatangira kubabona ku bitumba mubasaba amakuru mutoza n'iryari hari igihe mumaze kwira egome hari ikintu navuga nti intambwe ikomeye cyane itabayeho tudashobora gutangura kwakira abantu ni uko ubwa mbere leta ibanza kudufasha gushyiraho itegeko rikingira abakozwe ko n'amahano ikongera igakingira n'ibyabona kuko nitwo basuka mu rudubi ko byabereye muri iki gihugu n'ibintu bikomeye kandi ababikoze benshi baracariho hari abifuza ko bimenyekana abadashaka ko bimenyekana ibyo byose ni ibintu dutegerezwa kwitondera rwose imbere y'uko dutumira abantu twifuza ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twawutangura tuja ku rubuga dutumira abanyagihugu kugira ngo badufashe gushyira ahabona uko kuri turi ko turarondera imyaka mirongo itanu muzaba musesengura mukorera utohoza ni imyaka myinshi cyane irimo amateka menshi cyane yaranze kino gihugu kandi ayo mateka siko abarundi bose bayabona kimwe icyo mubona kitazabera intambanye ikomeye cyane ni igikorwa kitoroshe ariko icyo nyine iyo imvo nkuru yatumye umugwi ujaho ni uko abarundi batabona cyo kimwe ibyabaye muri iki gihugu navuga ntigushika uyu munsi kugeza uyu munsi haracariho navuga ubudasa mu buryo abarundi babona kandi bategera amahano yabereye muri iki gihugu abahutu babibona ukwabo bafatiye ku byabababaje kandi birumvikana bakibagira ko abatutsi nabo ari byabashikiye kandi byababaje abashika mu batutsi nabo nyine bafise uburyo bisangije babona kahise k'iki gihugu bafatiye nabo nyine ku byabashikiye bakibagira ko n'abandi baba barashikiwe n'ama- n'amakuba muri kahise ka- mu makuba yahitiye muri iki gihugu ni igikorwa kigoye ariko icyo nyine nicyo cyatumye umugwi ujaho kugira ngo abarundi tugerageze eh, kubona cyo kimwe amabi yabereye muri iki gihugu maze dufatanye mu nda tuyatorere umuti twabibutsa ko iyo komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu burundi yemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi mu mpera z'umwaka ushize ikaba igizwe n'abantu cumi n'umwe barimo abahutu batandatu abatutsi bane n'umutwakazi umwe edirwema radiyo ijwi ry'amerika i bujumbura
urakoze edi ikiganiro kirekire edi yagiranye na musenyeri jean louis nahimana tuzokibashikiriza ku munsi wa gatandatu ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro giha eh, ijambo abashikiriza ibyiyumviro byabo kuri facebook mu kiganiro cy'umunsi eh, twavuze cyane cyane ku byerekeye eh, ibiganiro byohuza abarundi eh, kugira ngo bashobore gutsimbataza amahoro mugenzi wacu oriyana itangishaka niwe yashoboye kudusomera ubutumwa bwa bamwe mu batwandikiye
uwitwa pashel avuga ati icyo nifuza ni uko ibiganiro vyoba atariko senarede itarimwo ati kuko irimwo abantu bagirizwa ivyaha bikomakomeye ati ikindi naco sinifuza ko haba ibiganiro biza bivuguruza ivyo abanyagihugu bavuze ati imana ihezagira uburundi uwitwa fabien avuga ati mu vy'ukuri ibiganiro birakenewe cyane ati igihugu aho kigeze ni uko abashamiranye mu mpande zose boja hamwe maze umunyagihugu muto agatora agahengwe ati kuko ibiba vyose ingaruka mbi ni ku munyagihugu muto atabona abo bapfa ubutegetsi bafise ibirara hanze no mu nzu nubwo ikiro c'umunyu coduga bobo ntaco bibabwiye uwitwa siriyake bavuga ati sendede fdd kugira ishike ku butegetsi habanje kuja ibiganiro vyayishikanye mu gihugu amahoro araboneka ati n'ubu rero hatabaye ibiganiro nta mahoro mu burundi bwacu mu gihe uwiyerekana ko atari mu mugambwe sendede fdd adatowe ikiziga asinzikarizwa ubuzima canke akaganzwa ivyo vyose umuti wavyo si uwundi ni ibiganiro ati yaba leta yaba senarede amashirahamwe amadini imigwi yose itandukanye ati bategerezwa kuja mu biganiro uwitwa com avuga ati ibiganiro bidakumira umuntu n'umwe birakenewe kuko niyo habamwo ukuvangura bazohava basanga haganiriye abari basanzwe bumva ibibazo kumwe ati icyo nsaba rero ni uko haganira impande zose atabyo kuvuga ngo banaka bagirizwa ibi na biriya ati na kare ni hamwe baca umugani mu kirundi ngo nyene imbugita ni uwuyifashe ikirindi ati impande zose ntizibuze ibyo zagirizwa nibaganire twebwe abanyagihugu bato twironkera amahoro leta rero nimba ikunda abenegihugu niyugurure imiryango kuri bose nayo ahandi ho yoba iriko itambira ku mivyimba
mu kanya turasozera amakuru yacu ariko imbere yaho reka tubibutse ah, inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko ishyirahamwe human rights watch rifite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika ryatangaje ko abategetsi bo mu rwanda bafunze mu buryo butekubiri n'amategeko abantu bari mu mirwi y'abatishoboye mu rwanda iryo shyirahamwe rivuga ko abo bantu bapfungiwe mu kigo kitazwi ku mugaragaro kiri ku murwa mukuru wa kigali ishyirahamwe human rights watch eh, ryasohoye iyo raporo uyu munsi ku wa kane rikaba rivuga ko hari abantu bakoranirijwe muri icyo kigo cyitwa gikondo transit center cyari gifise izina kwa kabuga hagati yo mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe no mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ishyirahamwe human rights watch rivuga ko ryabajije abantu mirongo itanu n'indwi bahora bapfunzwe hamwe n'imiryango yabo rivuga ko ryasanze abatetsi bo mu rwanda bapfunze abo bantu bari mu mirwi y'indaya abadandaza bo mu ibarabara bamaye iwobo abantu bategiraho bakika umusaya hamwe n'abantu bat- bagirizwa ibyaha bito bito ivyo ngo babikoze kugira ngo bakure abo bantu badakenewe mu mabarabara twavuze kandi ko perezida w'igihugu ca- c'uburusiya vladimir putin azobonana na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ku munsi wa mbere i new york iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa perezidanse y'uburusiya dimitri peskov uyu munsi ku wa kane inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingeniyo justin yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na alimasi fatuma yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije mungire amahoro n'umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.